rwose kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kamu mukurikire aya makuru umunyamerikakazi ukomoka mu rwanda karine kanimba ejo yatanze ubuhamya muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko ishinga amategeko y'amerika umutwe w'abadepite ashinja leta y'u rwanda kumuneka n'akamashu ka pegasus agasaba amerika ariko gufunguza papa we I want to ask you what actions, if any, the U.S. government is not taking that you'd like it to take.
I just want my father home. I hope the U.S. government will do everything possible to bring him home before it's too late.
Fair enough.
mu kiganiro yagiranye n'umwe mu badepite ati ndifuza ko papa ataha ati kandi ndasaba amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo afungurwe atahe amazi atararindwa inkombe ni karine kanimba rero umukobwa wa paul rusesabagina rusesabagina ufungiye mu rwanda abategetsi b'uburusiya ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika barimo baragenderera ibice bitandukanye by'umugabane w'afurika barashakisha amaboko mu rugamba rwo kurwana cyangwa se kurwanya intambara yo muri Ukraine muri kumwe na Thomas Kamirindi mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya nk'uko rero rimaze rero kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'amakuru abategetsi b'uburusiya ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika barimo baragenderera ibice bitandukanye by'umugabane w'afurika barimo barashakisha uburyo bashyigikirwa mu ruhande babogamiyemo bahagazeho nyine ku birebana n'intambara yo muri ukraine nibyo fideli niyongabo atubwira abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cabo kuri uwo mugabane mu buryo bitari bwibonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze citwa ubumwe bw'abasoviyete n'ibihugu byo mu burengero bw'isi umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov na perezida w'ubufaransa emmanuel macron bariko bagendera ibihugu bitari bike vyo muri afurika muri iyi ndwi Samantha Power ayoboye ikigo ca Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze. Ambasaderi wa Amerika mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwiza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afurika mu Misiri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi ari vyo vyagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi mu gihe ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyagirije uburusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimwo navyo ku ntwaro ya perezida w'uburusiya vladimir putin uburusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu vyo muri afurika mu kiringo c'imyaka itari mike ivyo vyibutsa igihe icari ubumwe bw'abasoviyete bwashigikiye imihari itari mike muri afurika yagwanira kwikurako intwaro za gikoloni mu rugendo perezida w'ubufaransa emmanuel macron arimo muri afurika yagirije uburusiya ko bukoresha televiziyo zabwo nka rst mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'uburusiya buriko buragira muri ukraine yagirije uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzibira ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo yasabye ibihugu vyo muri afurika guha umugongo uburusiya
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube voa radiyo yacu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na mugenzi we w'ubushinwa xi jinping bavuganye uyu munsi kuri telefone mu gitondo kuri uyu wa kane nyine ku byo abategetsi bo mu biro bya perezidanse y'amerika bavuga ko byari ibibazo bitandukanye birimo ibyerekeye ubukungu umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byabo byombi ku bijyanye n'ikirwa cya taiwan n'intambara y'uburusiya muri ukraine fideli niyonga baragarutse
ibiro vya perezida biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi bavuganye kuva igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itatu yo mu gitondo mu masaha yo mu buseruko bwa amerika umuvugizi wa perezida biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu john kirby yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko biden ashaka kubona ko uburyo bwo kubandanya kuvugana na perezida shi buguma buhari kubera bikenewe itangaje ko hari ibibazo bashobora gukorana ko n'ubushinwa mu gihe hari ibindi ivyo bidashoboka uwo muvugizi john kirby yavuze ko imishyamirano ku bijanye n'igice c'ibahari kiri mu mpanuko bw'ubushinwa n'inyifato y'ubushinwa muri ako karere vyari mu vyari bitegekanijwe kuganirwako ku munsi wa kane ibiganiro hagati ya perezida biden na shi bibaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya amerika nancy pelosi ashobora kugendera taiwan umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubushinwa zao lijian yagabishije ku munsi wa gatatu ko bazokwishura n'inguvu zikomeye cane kuri urwo rugendo rwa pelosi yamara kibi avuga ko amerika itahinduye imigambi yayo ku bijanye n'ikibazo ca taiwan kandi ko ivyo ari vyo nancy pelosi azogaragaza
fideli niyongabo urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti banywanyi mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi kuri ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru ku biyaga bigari umunyamerikakazi ukomoka mu rwanda karine kanimba ejo kuwa gatatu yatanze ubuhamya muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko ishinga amategeko y'amerika congress umutwe w'abadepite yabwiye abayigize ko leta y'u rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje ka kamashu bita pegasus kandi banabikora no mu gihe yabaga akorana inama n'abategetsi batandukanye barimo n'aba leta zunze ubumwe za amerika n'abashishikariza gufunguza umubyeyi we paul rusesabagina ufungiye mu rwanda mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na karin kanimba atangira amubaza igihe yamenyeye ko telefone ye ndetse n'iyamubyara we zashyizwemo akamashu ka pegasus nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri amnesty international yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku rwanda n'iyo logiciel ya pegasus y'akamashu bavuga yuko uh, bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza bansaba gufata gsm yanjye ngo bakore analyse narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko pegasus yari iri kuri telefoni yanjye noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mu cousin jean paul nawe uh, bamwubirije nawe bamushiriyemo pegasus kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko ko u rwanda rwashimuse papa wanjye rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugira kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences none niba ibiro bya leta zunze ubumwe za amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu rwanda leta y'u rwanda niyo yashimuse papa wanjye niyo yamukoreye iyicarubozo ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure leta y'u rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekite telefone yanjye niyo n'ako kamasho ni adresse email imwe yakoreshejwe kwataka abandi bantu b'abajournaliste abapoliticien abaactiviste bose bari um, uh, reliye ku rwanda rero bashoboye gukora vuga yuko ari u rwanda leta y'u rwanda bashizeho iyo logiciel muri telefoni yanjye wabwiye abagize iyo komisiyo yishinzwe yiperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu abo badepite bakiriye bate uko ubona ibintu abo badepite batangaye y'ukumva ko amafaranga y'imfashanyo bohereza mu rwanda u rwanda leta y'u rwanda iyakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri amerika bakanayakoresha kugira ngo bumvirize abanyamerika kandi ibyo binyuranye n'amategeko ya amerika amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize kandi rero abadepite twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi abanyamerika eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu mbese aya waba wizera ko abategetsi ba amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we yego cyane nk'uko mubizi muri jenoside papa yarokoye abantu barenga igihumbi na magana abiri kandi muri icyo gihe ntabwo yigeze ata espoir yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishoboye bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu si babice bakazava muri hoteli bameze neza nta muntu batwaye ubuzima yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko jenoside irangira natwe rero ntabwo tuzaperda l'espoir tuzakomeza tumukorere kandi tuzi neza yuko leta ya amerika yavuze yuko papa bamufashe bamufunze mu buryo butemewe yuko agomba kurekurwa kandi nabo bazakomeza gushyira presiyo ku rwanda kugeza yuko barekura papa ubu ngubu tuzi neza ko papa azataha kandi tuzakomeza gutukore kandi papa azataha karine kanimba ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste
venuste nshimiyimana na karine kanimba karine kani, karine kanimba ni umukobwa wa paul rusesabagina paul rusesabagina nk'uko mubizi ufungiye mu rwanda ku byo rero karine kanimba yabwiye ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika irimo irashakisha abavugizi ba leta y'u rwanda kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho turacyategereje ko bahuguka icyo bazatubwira tuzakibagezaho ntabwo tuzakihererana ijwi ry'amerika ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi burundian human rights initiative bhri mu magambo ahinnye y'icyongereza riravuga ko leta y'u burundi yohereje ingabo zayo muri repubulika ya demokarasi ya kongo fideli niyo ngabo aratubwira ibindi
iryo shyirahamwe ryatangaje ku munsi wa gatatu ko uburundi bwarungitse mu mpisho inteko amajana n'amajana n'imikangara y'imbonerakure mu gihugu kibanyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kurwanya umugwi urwanya ubutegetsi red tabara ishyirahamwe burundian human rights initiative rimenyesha ko umugwi red tabara ari wo urondegwa cyane leta y'u Burundi ibona red tabara nk'umugwi w'iterabwoba uburundi buri mu nteko zo mu karere ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri afurika mu buseruko byumvikanye ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka izo nteko zijejwe kurwanya imigwi itari mike iwanya ubutegetsi yagizwa ukwiyongera k'ubwicanyi n'uruhagarara mu buseruko bwa kongo mu bigeramira umutekano w'ibihugu bibanyi ishyirahamwe burundian human rights initiative rivuga ko abasirikare amajana n'amajana b'abarundi n'imbonerakure zirenga igihumbi bavugwa ko barungitswe muri kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe leta ya burundi iguma ihakana ko hari ibikorwa vya gisirikare ikora mu nyegero imenyesha ko ivyo ikora ibikora yisunzwe ibisabwa n'umuryango w'ibihugu vyo muri afurika mu buseruko ease umuryango w'ubumwe bwa afurika canke ishyirahamwe mpuzamakungu onu ishyirahamwe burundian human rights initiative rimenyesha ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bamaze ikiringo kirenga imyaka cumi bahiga imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi ikorera muri kongo iryo shyirahamwe rikorera mu mahanga ritangaza ko ryatororokanije amakuru yatanzwe n'abasirikare inshuti abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi n'imigambwe itavuga rumwe na leta yamara ntiwashoboye kwemeza igitigiri nyakuri c'inteko zarungitswe muri kongo canke ibikorwa vya gisirikare vyahakorewe naho ryamenyesheje ko umugwi w'abahinga bawo batorokanije amakuru avuga ko zinjiye muri teritwari ya Uvira inshuro cumi n'indwi hagati y'ukwezi kw'icenda k'umwaka urangiye n'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hagati aho leta y'uburundi irahakana aya makuru avuga ko rero yohereje abasirikare bayo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kurwanya inyeshyamba z'abarundi zihafite ibirindiro ibindi tubibaze mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya kuri uyu wa kabiri umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu burundi yashikirije ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka alain tribert mutabazi yishimiye kubona igisirikare c'uburundi caterereye mu bikorwa vyo kubungabunga ibidukikije ukubikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'uburundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya somaliya na centre africa iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ivyo bihugu ahejeje kwerekana ivy'ubushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze mutabazi atwara ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo vy'amenyeshamakuru icaje ubwa mbere nicerekeye abasirikare b'abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kurwanya imirwi y'inyeshamba y'abarundi iri mu ntara ya kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa kongo iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya nuko ati abasirikare b'igihugu c'uburundi bari mu gihugu ca kongo kuko abasirikare b'uburundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo ico tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi y'iterabwoba ya leta tabara na fpr yazabavemo ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi ry'amerika bemeza ko ababo baguye muri kongo bari mu bikorwa vyo gukurikirana abarwanyi ba tabara umuhari w'abarwanyi ufatwa na leta y'uburundi nk'uko ari terabwoba uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe nakamara matahuko wa muhungu uwo muhungu wanje arakizura n'abandi ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati ngo babarajaga cyane kongo hari abantu bariko barajagukana muri kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo umuriro bitabara rero hageze ko cyahize iringa zitatu umwana wanje yaje indirimbe agikomera ashaba murashe neza nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jenyine campabwa n'agasura kiza kizagirwa ko nshingikangara urumva nakanorangiza kabisa eka n'uyu musirikare atashimye ko umwidondoro w'imenyekana yavuganiye n'ijwi rya amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye buvira muri kivu y'amajepfo kurwanya rwetabara basanze bazanye n'amashitingi aho batujabukanamwo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bajana n'abamayimayi nyene baratudugana rwabaye ubwa mbere nanjabutse mu gihugu ca kongo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya bukuruza ngo ngende muri kongo ni imisozi gusa imisozi ni myinshi abakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze kutubana n'amashagoshi baragize ubwoba bari barumuka bamwe bamwe bajya gusega indaro ibishikirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na bernard kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaya ca rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare vya repubulika ya demokarasi ya kongo frdc na fdnb y'uburundi uku niko yavyiganije uja amerika mu biganiro cihariye kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya twebwe twiyumvira ko hari amasezerano hagati y'igisirikare c'uburundi n'ica kongo kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko ata gisoda c'uburundi kiri muri kongo ariko uvuye kw'ibarabara nimero ya gatanu rya kongo riva bukavu kugera buvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi usanga hari urudavagi rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye z'amayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigaba ibarabara gusa ariko mu mihana y'amagurupema ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba ni uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na fnl hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahashize ibirindiro byabo n'ukuri uburundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bwaramaze gufuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zizoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere i Nairobi muri Kenya imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Kongo mu rwego rw'akarere ibice bishika mirongo icyenda ku ijana baramaze kwitegura hatarinzeho kugaruka ku biharuro by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse canke bagizwe inyagano mu gitero c'intagondwa za al-shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cakozwe kuri kimwe mu birindiro vy'abarundi bikomeye muri somaliya umushikiranganji mutabazi ajejwe kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu vyasubiye mu buryo eroje wurikaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi abanyekongo bo mu ntara ya kivu ya ruguru bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za loni ziri mu mutwe wa monisco bavuga ko zananiwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa m23 kandi no guhagarika imyivumbagatanyo n'izindi mpagarara barasaba rero monisco kwibavira mu gihugu cya Kongo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabiganiraho n'abanyekongo baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bakomoka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari bo Pasteur Seba Kiana na Jonas Kamanzi. Baravuga ukuntu babona iyo myigaragambyo n'umutekano muke mu ntara bakomokamo. Turatangirira kuri Pasteur Seba Kiana.
iriya myerekano cyangwa iriya myigaragambyo iba hariya so ni imyigaragambyo njye uko nyibona ni imyigaragambyo ubona irimo abanyepolitike inyuma kuko akenshi ugenda usanga imvururu ugenda usanga abanyepolitike bagenda bakananirwa gukora ibintu byabo mu buryo bakagombye kubikora bagashaka kubishoramo abaturage akaba aribo bahura n'ingorane so ariko ugize ngo urebe uburyo imyigaragambyo yakagombye gukorwa nuko bagomba kuyitegura nimba badashaka ko monesco iva igomba kuva hariya ntabwo monesco iri kuri goma gusa iri mu bice bitandukanye nimba ari abanyepolitike bari inyuma y'ibyo bintu bakagombye kubitegura imyigaragambyo ikaba mu buryo buri pacifique butari viola mbese hatarimo violence bakagenda bakigaragambya bagahagarara bagafunga imihanda bagahagarika ibikorwa baka kandi bigakorwa mu duce twose aho monesco ihagarariye mu gihe batayishaka kandi ntabwo abaturage bagishwa inama mu makontara aba ariho hagati y'amasezerano y'ubwo butabazi tuvuge nka monesco urumva inteko ziragenda zikicara zikemeza bagasinya bakabona ingabo ziraje hari icyizere cyari cyari yuko monesco hari kizamara ariko ugize ngo urebe imyaka igize hariya ugize ngo urebe na bajeti yayo ugize ngo urebe na ekwipimenti ifite urebe n'imbaraga ziri mu mitwe bahanganye nayo ukuri kuhari ntabwo monesco ubu nyine ikiri muri porogaramu ya peacekeeping iri muri reinforcement kuko irafatikanya na leta kurasa imitwe nta buryo bushobora kumvikana yuko imitwe iri hariya ishobora gukomeza kuhafekita abaturage n'izo mbaraga zose bafite tukivuga mushigantahe tukivuga kuri iyo myiyerekano nyine mushigantahe seba kiana buramatari w'intara ya kivu ya ruguru yateye akamu abo banyagihugu kabasaba ahubwo gushikira leta aho kuja eka gusambura no gusahura mu bibanza vy'izo nteko eka no ku cicaro c'izo nteko iyo siyo ntumbero yoba ari nziza icyo njyewe mvuga ni uko abaturage biriya bakoze byo kugenda bagatwika bagasahura baka iriya ni sabotaje kiriya ni igitero ntabwo biri mu buryo bwiza bakagombye kubikoramo kandi abaturage bakagombye kubwira leta igasesa amasezerano ifitanye na monesco monesco ikagenda kuko kuja hariya ku kigo cya monesco gutwika amadarapo cyangwa gutwika amabuilding no gusenya biriya ni ibikorwa remezo by'abakongomani bariko basenya ubwabyo kumva yuko nta shingiro bifite ahubwo bakagombye gukora manifestation bakabwira leta yuko igomba gusesa ariya masezerano bakabwira monesco ikahava kuko nta kimaze ku bwanyu none seba kirana ikintu cyotuma umutekano ugaruka muri iryo ntara ni ikihe hariho inteko zizorungikwa mu minsi ya vuba inteko zizorungikwa n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri afurika mu museruko izo nteko zo murabona ko zizogira icyo zikoze ni biriya bibazo byose ugenda usanga abaturage aribo baba ba victime ese iyo nteko yo mu buseruko bwa afurika mbese tuvuge east africa community ingabo zabo mbese zirashobora kugira icyo zishobora gukora ariko se nimba ibibazo biri hariya biterwa n'ibihugu bimwe muri bigizwe n'uwo muryango ese uwo muryango hatabayemo uruhare rwabo bateza ibibazo ba nyiri bayazanira baziriya ntambara birumvikana yuko umutekano wagaruka ariko ikibazo njyewe ndabona harimo ibyo byose byo kuvuga ngo bafatikanye n'ibihugu bifitanye bifite ukuboko kunini cyangwa aribo basebuje baziriya ntambara urumva ni gemu politiki zabikora ntaho bitaniye na biriya za monisiko ntacyo batanga mu nshingano hejuru nase kamanzi ku byerekeye iyi myiyerekano ni uruhagarara eka ubwicanyi havuyemo n'ubwicanyi kuko amakuru ariko aratangazwa bavuga ko abantu batanu bamaze kugwa mu myiyerekano y'abanyagihugu muri kivu baja ku cicaro c'ishirahamwe mpuzabukungu cyane cyane hari inteko basaba ko izo nteko zokinjura iyo myiyerekano n'urwo ruhagarara mwebwe mubibona gute urakoze cyane umunyamakuru fredi kongo intandaro y'ibibazo byayo ntabwo abantu bajya bayivugaho kongo kuva mu gihumbi magana inani yari ifite umutekano kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na mirongo icyenda na kane kongo nibwo akaduruvayo k'umutekano muke n'impunzi byatangiye ndababara cyane maze imyaka icumi mbabaye kuko abo mubaza bose ntibajya bavuga ku ntandaro y'umutekano wa kongo iyo myigaragambyo iri hariya muri kongo yo kwirukana monesiko ku butaka bwa kongo ntabwo monesiko ariyo yateje umutekano muke hariya muri kariya karere iriya myigaragambyo ntabwo yateguwe na leta ya kongo iriya myiteguro iriya myivumbagatanyo y'abakongomani yateguwe na leta ya fdr kuko fdr kuva muri mirongo icyenda na kane yakandagira kuri buriya butaka kongo kuva mu gihumbi magana inani ntiyigeze igira impunzi ku butegetsi bwa mobutu bwose ntabwo kongo yigeze igira impunzi nk'izifite ubu ubu amakambi y'u rwanda ufashe gihembe kibuye gikongoro butare mahama huzuye impunzi zahunze ziva ku butaka bwa rucuro masisi karehe zihakuwe na na na fdr iriya myigaragambyo iri kuba yirukana mosiko ni iya fdr yayiteguye ntabwo ari leta ya kongo yayiteguye kuko fdr buriya emu venturu ihanganye na leta ebyiri hariya emu venturu ayo makuru muyakura he mushya na leta ya kongo igahangana na leta ya fdr yashinze ubutegetsi hariya ayo makuru muyakura he mushya na jonas kamanzi ayo makuru aho nyakura niko bimeze kuko urebye rucuro masisi hayoborwa na fdr ni nabo basoresha ikindi amakuru amakuru ni uko mpavuka mpavuye vuba n'imyaka ibiri maze mpavuye impunzi zuzuye mu makambi y'ubuganda izuzuye mu makambi ya masisi ntabwo ziyarimo ikosa wenda mumbabare navuga amakosa ane leta ya kongo yakoze kandi gikomeje gukora ntabwo njya ku by'u rwanda reka mvuge ku ntandaro y'umutekano mukeya n'akaduruvayo guharo muri kariya karere ikosa rikomeye leta ya kongo yakoze rya mbere n'iri ni ukwakira impunzi zivuye mu gihugu cy'igituranyi zikinjirana ku butaka bwayo intwaro umutekano watangiye ubwo ubura ayo ni amakuru afatika abantu barishwe inka zaranyazwe abantu barahunze kuva icyo gihe kugeza n'ubu ikosa rya kabiri leta ya kongo ikora kandi yakomeje no gukora ni ukwanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntibahabwe agaciro bagatotezwa bakicwa bakavangurwa kandi iyo igashaka kwirukana bariya baturage bari ngewe sogokuru rucondo yari inyamitabo muri mirongo ine na gatanu ava indepandanse indepandanse yabaye mu kwa gatandatu tariki mirongo itandatu tariki mirongo itatu z'ukwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu ndabona akanya katujanye mushanahe jenase kamanzi ndagusabe umpinyisha ngufi gukorwa fredi ntabwo ari leta ya kongo yayiteguye ni imyivumbaga kwirukana monesiko hariya ugasiga fdr kuri buriya butaka ni nko kwirukana umujura mu gihugu cyawe ugasiga umwicanyi mu gihugu cyawe none mushira jonas kamanzi ikintu kuri ku bwanyu mubona icyo ugarukana umutekano muri irya ntara ni iki mu kanya gato cyane icyagarukana umutekano hariya mu magambo make ni ibintu bibiri nuko fdr na monesco byakwirukanwa muri kariya karere fdr igasubira iwabo mu rwanda impunzi ziri mu makambi ya uganda impunzi ziri mu makambi y'u rwanda zigacyurwa zigasubira hariya icya kabiri nuko kongo yashobora kubaka ubumwe imite y'abenegihugu nk'uko mu butu yari yarabikoze muri mirongo itandatu na kabiri mirongo itandatu na kane nyuma ya indepandanse radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki kiganiro cyose rero uko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu mu gice cya murisanga maze rero ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama